imwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'iki gitondo uyu munsi ni ku cyumweru turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda hanyuma guhera isaa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa ikibazo cy'umutekano muke muri ibi bihe hakomeje ibarurwa ry'amajwi amakuru agera ku ijwi rya amerika avuga ko hari abanyamashyaka bakomeje kwihisha hakaba n'abaturage bari mu bwoba budasanzwe ni inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda inyuma y'iminsi itatu habaye amatora mu gihugu umutekano ntiwifashe neza nubwo leta y'u Burundi isa n'ibifata minenerwe amakuru dukura mu ntara nka zose z'igihugu ni uko hari imigwi ibiri y'abanyagihugu ihanganye uwa mbere ni uw'abanyagihugu biyitirira umugambwe cndfdd uvuga ko evariste ndayishimiye umukandida wabo yatsinze amatora uwa kabiri ni uw'abanyagihugu biyitirira umugambwe senel nawo wemeza ko hagati gwasa ariwe yatahukanye intsinzi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu iyo migwi uko ari ibiri irahiga ihigura ko yatahanye intsinzi uko amakuru duhabwa abivuga ibintu bisa naho biteguriye guca batana mu mitwe nibatangaza uwatsinze intara ya ngozi iri mu ntara zirimwo imishamirano iteye impungenge cyane abiyitirira umugambwe senel bavuga ko bahunze amajwi yabo agatongwasa kuko avuka muri iyo ntara abandi bati nyabuna tuguma dutwagwa n'uva mu mugambwe cndfdd kuko ariho petero nkuru nziza umukuru w'igihugu azosubirirwa ari imvukira yaho kugeza ubu rero muri iyo ntara ya ngozi abanyagihugu b'iyo migambwe na cane cane abo muri senere barara ntibuca amakuru dukora mu ntara ya buri naho muri komine songa muri rusama hari urugo rw'umunywanyi w'umugambwe cndfdd rwarari ruturiwe imana irakinga abantu ntibashikirwa bari mu nzu ayo makuru nyene avuga ko hari n'uwundi yari yaraterwa amabuye ku nzu bamwe mu baba mu gisagara ca bujumbura bakora urudandazwa rw'ibiva hagati mu gihugu bavuga ko uwo mutekano muke ufise ingaruka kuri ako kazi aba ni bamwe mu badandaza b'ivyuma hajewe nk'ubu nangurira ibigori mu gatumba mugabo iyi yose narahagaritse ndiyo yakora intibintu abona n'imibukwe n'impindukirako ikigo ico co kwanagirira ijana abiri angahe yobe batoragura n'ibi bihe vy'ubwama ntibayarekura umuntu muto muto nta mutekano mu camake ngaho afise umwe mu badandaza b'amavoka atashatse gufatwa ijwi yasiguye ko aba yarangurira ko mu ntara ya gitega bamubwiye ko batayamuha ku gutinya ko yohava amushayira ko hamwe hadutse uruhagarara mu gihugu ku bw'amakuru yumva twibutsa ko ari n'inkoho zaraye ziravuga umunsi ukurikira uw'amatora wo kuwa gatatu mu ijoro buca ari kuwa gatandatu naho grenade yatewe muri zone rubirizi ya komine mutimu z'intara ya bujumbura ku rugo rw'umupasitori yitwa rukurikiranya onesfor imana irakinga yononye imodoka zibiri gusa hagati aha hari uwahoze ari umukozi w'iradiyo bonesha fm inosa muryango mu buhinga bw'ivyuma afungiwe mu gasho k'igipolisi mu gisagara ca bujumbura kuva kuri uyu wa gatandatu leta isa n'iyirengagiza ibijanye n'uwo mutekano muke wibonekeza muri iyi minsi amenyesha amakuru bakorera i bujumbura barondeye ubushikiranganje bw'umutekano kugira bugire ico bivuze ko bwanka gutanga amakuru ku mamikro ariko icibonekeza coco nuko inguvu ziri mu gucungera umutekano ari nyinshi abasoda baboneka ku mabarabara ari benshi bafoye inkoho abapolisi ni nk'uko baguma bazunguruka bari mu miduga bambaye ibikofero vyo kwikingira ibitari bimenyerewe abakora akazi ko kunguruza abantu ku makinga hamwe no ku mapikipiki bari bemerewe kujabuka ibiraro bagashika gukorera no mu makaritiye ya komine mukaza ari hagati mu gisagara igihe c'imyiyamamazo ariko kuva umunsi w'amatora ubushikiranganje bw'umutekano bwahavuye busubira kubabuza kurengana ibiraro kugeza n'ubu iyo ngingo yatanguye gufatwamo ako bibiri na cumi na gatanu kubera hategwa amagerenade menshi kandi ubushikiranganje bw'umutekano bwavuga ko ategwa n'abari ku mapikipiki ariko ba nyene kuyakoresha bavuga ko bahanzwe no kurondera icyo babeshaho ariko jewe ku ruhande rw'iwanjye ndabye ku muntu anyonga ikinga je nibaza ko i- ikinga ata ahantu umuntu yobohera inkoho ngo ayijyahukane umurikira none nk'ikinga akora akantu kabonerana n'uri kure n'ipantaro wambaye ayibona uko isa hari ikintu botwara ko gihungabanya umutekano iruhande rwayo icyo mbona butureka tukigira nka kurya bari baturekuye ati zone nyakabiga bwiza jabe na buyenzi mugabo ntimurenge avenido niverisite nk'uko byahora bimeze uhabwa mu bisanzwe nk'uwe matora ko yari avuyemo bari bakwiye kutureka tugashika aho twaradushika hakurya twareka kwinjira muri ville gusa n'ahandi ho bat- bat- bataturetse inzara iratwica nta kabutsa uzotangazwa ko yatsinze amatora abanyagihugu baramusaba ko yobaha umutekano wo soko y'iterambere ku bwabo umutware ikintu cya mbere twebwe dukwiye kumusaba ikintu cya mbere na mbere umutekano umutekano n'iryo soko y'ibintu ibyo ari byo byose umutekano umaze kuboneka mu gihugu n'ibindi bintu birashoboka umutekano ubonetse kabisa icyo ushobora nawe gukora hamwe ugenda ahantu uvuga ati ni ukuri ngiye agatima kari hamwe aho nzozira hose nta bwoba buriho ibyo nzoba naronse nzobidandaza buhoro buhoro kugeza ubu abajejwe guharura amajwi ntibaraheza icyo gikorwa muri rusange yagiye aratangazwa uko abonetse ku rwego rwa komine igisagara cya bujumbura kigizwe n'amakomine atatu nta n'imwe iratangaza ibyavuye mu matora umukuru w'umugwiseni pierre claver kazise mu kiganiro yatanze ku ruhande rw'abamenyeshamakuru kuri uwa gatanu yavuze ko ivyegeranyo vyose vy'ivyavuye mu matora bizoba vyabonetse ku munsi wa kabiri w'indwiza uwo munsi nyene niwe uri ku kirangamisi wo gutangarizako ibiharuro vy'imfatakibanza Ikigo Mezo Shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda cyahawe isoko ryo gukora udupfukamunwa tuzahabwa impunzi zirenga ibihumbi mirongo itandatu ziri mu nkambi ya Mahama muri icyo gihugu ni mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya corona utwo dupfukamunwa tuzadodwa n'impunzi ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru nawe uri i Kigali mu Rwanda mu nganda canke amateriye ashona impuzu arenga mirongo umunani ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu rwanda cahaye isoko ryo gukora udufukamunwa masike mu gifaransa two kwikingikiza c'umugera wa korona harimwo iyo abarundi bahungiye mahama ni ateriye ifashwa mu mugongo n'ikigo mezo shalom gifasha impunzi z'abarundi umufasoni marguerite barankitse atwara mezo shalom avuga ko kuba baragomwe vyerekana ko abahunze nabo bafise ico bashoboye kenshi impunzi bama bibaza bamuvuga nk'umuntu aje kugorana aje gusaba aje gutega amashi badufashe nk'abantu baje gushira hamwe inguvu ngo bakore ibikorwa birama biha n'icigwa ku bandi bantu bose bakirindiriye baguma bicaye barindira ngo ryashira hamwe mpuzamakungu riraba impunzi ngo niryo ritegerezwa kubavuza niryo ritegerezwa kubagaburira niryo ritegerezwa kubigisha nibavuga ati bagende muri iryo shirahamwe bavuga ati turafise ubwenge turafise amaboko yo gukora twebwe tunganire gusa muduhe ikibanza dushobore gukora kuko turi abantu nk'abandi ntitumugaye utwo dupfukamunwa batangiye gukora no duhabwa impunzi zirenga ibihumbi mirongo itandatu ziri mu ikambi ya mahama bashona utugera ku bihumbi bibiri ku munsi barankitse avuga ko bazoshora n'ahandi nuko baje kuraba hanyuma bakadusaba ngo dukore eshantiyo tuzibereke babona rero kudushira eh, kuri urwo rutonde kandi bararaba n'ahantu dukorera ko hari isuku ko hariho ibikwiye byose kugira ngo dukore tuzokora ibihumbi bibiri ku munsi urabona kubona uri impunzi uri kurakorera impunzi bene wanyu bitanga n'icigwa kuri ayo mashyirahamwe yose y'abagira neza kuko bama bibaza ngo izo mpunzi nizo gufashwa ntizicare ngaho none twaberetse ko izo mpunzi twaje kugira ngo izindi mpunzi zifashe izindi mpunzi zishore n'ahandi tuzobishyira ku isoko biriko etikete ya meso shalom elite kubera ico kiza c'umugera wa korona nyene vyatumye tudashika i mahama ahari iyo ateriye yamara mu minsi yeze twarabagendeye aho bashonera twasanze urwaruka rurimwo n'abakuze bigishijwe n'ikigo mezo shalom baramaze kumenya uwo mwuga wo gushona aha ayi ndiko ndashona my uniforme y'abanyeshuri bo kuri peyizana ku munini turi ko turakora ama uniforme ashika ku gihumbi twarabimenye ubu twarametrije turashona neza two ndateranya ishati iyi ni kolo nzi gushona ishati nzi gushona ipantaro nzi gushona ijipo ndazi gushona n'ikanzu byose nabyigiye ngaha ku bwa mezo sharoni dutahe dutahe inzi no gushona niko daca butonere kugira ngo tugire umuntu abashe gufunga ibifungo ndashobora gushona ikanzu ishati n'amapantaro ikigo mezo shalom cemeza ko kubera iryo soko baronse izo mpunzi zizohakura uburyo bwo kwibeshaho nabwira nti nta mwuga udakiza kiretse umwuga wo kwiba n'uwo kuroga rero ndababwira nti naho muba mufise amadiporoma ahanitse reka mwitunge kuko ngaha mu ikambi abantu barakeneye kwambara mubarire iniforume muzozishora muri yadra ni byiza rero no kuri abo bazibukura mu kibo ku kubera imasike twebwe twayishyize imwe ku mafaranga amajana ane none ibaze nko ku munsi bakoze amamasike ibihumbi bibiri ntibazosubira kwama bazirinze bazoshobora kugumana iteka naho buba barahunze gushika aho twategura iyi nkuru mu rwanda hari hamaze kuboneka abagwayi b'uwo mugera wa korona amajana atatu na mirongo ibiri n'umwe abagera ku majana abiri na mirongo ibiri na babiri barakize abakigwaye nabo ni mirongo icenda n'icenda akaba ata n'umwe aritaba imana ahitanywe n'uwo mugera inzego z'igihugu zivuga ko kubera ingingo zafashwe ico kiza kiriko kiratuzwa pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda nongeye kubaha ikaze kandi nanabasuhuza ni mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika nk'uko musanzwe mubimenyereye uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya gihagarariwe na roger nigena mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma njye mugiye kubona mbagezaho iki kiganiro nitwa nicole giraneza nyuma y'aho icyorezo cya virusi ya korona gitera indwara ya covid cumi n'icyenda kigereye mu rwanda ndetse isi yose kuri ubu ikaba ihangayikishijwe n'iyi ndwara itarabonerwa umuti cyangwa urukingo mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo hashyizweho ingamba zitandukanye zo kurwanya iki cyorezo zirimo na gahunda ya guma mu rugo mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uruhare rwa gahunda ya guma mu rugo mu gufasha imiryango mu gukemura amakimbirane dore ko akenshi hari abavugaga ko amakimbirane aturuka ku kuba abashakanye batabona umwanya uhagije wo kuganira bitewe n'imirimo ya buri munsi irimo gushakisha imibereho turumva ibitekerezo bitandukanye bya bamwe mu babyeyi bagiye bavuga ku bijyanye n'iyi gahunda ya guma mu rugo mu gukemura amakimbirane yo mu muryango turumva kandi umwe mu miryango yahoraga mu makimbirane ariko kuri ubu bakaba barabashije gukemura aya makimbirane kubera iyi gahunda ya guma mu rugo turakomeza kandi twumva ikiganiro twagiranye n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu kagari ka kazirabonye atubwira uko iyi gahunda ya guma mu rugo yaba yarafashije imiryango kongera kubana mu mahoro ntimujye kureba radiyo zanyu ikiganiro mu buryo burambuye ni mu kanya
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
mu gutangira ikiganiro cya none reka tubanze dusobanukirwe amakimbirane abantu bavuga ko hari amakimbirane iyo hari ukutemeranywa ku bitekerezo cyangwa ku bintu runaka bigatuma umubano w'abantu uburamo umudendezo n'ubwisanzure ibishobora kuba inkomoko y'amakimbirane mu bashakanye harimo uburere buri wese yahawe ubuzima umuntu yanyuzemo bwiza cyangwa bubi ibikomere umuntu yahuye nabyo mu buzima bitakize kutumvikana mu gucunga umutungo w'urugo ibyo umwe aha agaciro ariko undi akabona ntacyo bimaze kutumvikana ku mirerere y'abana ndetse n'ibindi amakimbirane mu muryango ni kimwe mu bidindiza iterambere ry'abagize uyu muryango ni ukuvuga umugabo umugore abana babo abavandimwe babo ba hafi ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange nyuma y'aho leta y'u rwanda ishyiraho gahunda ya guma mu rugo rero mu kurwanya icyorezo cya virusi ya korona benshi mu bagabo n'abagore babonye umwanya wo kugumana mu rugo hamwe n'abana babo ni muri urwo rwego rero mugenzi wacu honore ishimwe yaganiriye na bamwe mu babyeyi batandukanye ni ukababaza uko iyi gahunda ya guma mu rugo yaba yarabafashije gukemura amakimbirane ari mu miryango yabo reka tubumve iyi gahunda ya guma mu rugo yigishije abantu havuyemo n'umusaruro bitewe n'uko abagabo kenshi babaga bibiriye mu bubari ugasanga amafaranga kenshi babasha kuba bafite babasha kuba bayanywa bayanyweraga bakayamara mu bubari ariko bagiye babasha kuyaha bakayasangira n'abagore babo ikindi kintu cyatufashije inyungu bakuyemo nk'abagore cyangwa se nk'abagabo bagiye bakuramo babashije kubona umwanya wo gukontorora ingo zabo bakanaganira n'abagore babo cyangwa se n'abagabo babo bituma rero hari gahunda nyinshi babashije kugeraho bitewe n'ibiganiro bagiye bahura nabyo mugabo ntabwo twavuganaga ubu dusigaye dukorana imirimo tukavugana kubera batabona gusohoka ngo bajye kunywa inzoga kuri gahunda yo kubaka umuryango iyi gahunda yo guma mu rugo icyo yatanze umusanzu mu muryango ni uko ku mugore n'umugabo ni uko harushijeho kuba imyubahane kubera ko igihe cyose babaga barimo baganira bahujije mu buryo bwo kubaka umuryango umugabo n'umugore bagiye bahurira hamwe bahuza ibitekerezo hari byinshi kubera kuba batari hamwe ngo bajye inama bagire ibyo bikorera mu ngo ariko aho bahuriye hamwe bagiye bahuza ibitekerezo bagiye begera abana bamenya uko bifashe kubera kubana nabo inshuro nyinshi hari ibyo batajyaga bamenya kuko babaga badahari ariko aho bahuriye hamwe hari ibintu byinshi bagiye bunguka kuko babaye bahari bakabikurikirana buri wese ku rwe ruhande hari ibyo yabaga adasobanukiwe akabitwara uko bitari n'undi akabitwara uko bitari ariko bafashe umwanya wo kubiganiraho buri wese amenya ukuri kwa buri kintu icyo umugore n'umugabo bungukiye mu rugo ni uko bari kumwe baganira iby'urugo kuko igihe n'igihe umugabo yagiye nk'ubu ukaba wataha nijoro ugataha uryama ntumenye iby'urugo ko byiriwe umugore ukumva ari we nyine nyir'urugo ariko ubu ngubu hagati aha umugore n'umugabo ni bamwe ni nk'umwana mu rugo n'ubundi ko ntiyemeye kuva mu rugo ajya mu kandi gace runaka niba umugabo yaza ku isantere yashyiramo rimwe agashaka kugira ngo afite umutima wo kujya mu rundi rugo urumva neza yuko ntabwo uwo mutima wo kujya mu rundi rugo ntabwo ufite kuko atagaze gutanga ku gacupa nyine ibyo biba birumvikana byaragabanyutse kuko ubu usanga umugabo n'umugore bari mu rugo bari mu mirimo y'urugo niba bafite aho bahinga bari guhinga bari kumwe ni ibyo kwishimira rwose twirirwa mu rugo tukirirwa mu mirimo tukigira guhinga amatungo tukayitaho nta bintu byo kujya mu kabari ubundi yaragendaga akataha bukeya tukanarwana twararaga mu nduru ariko aho guma mu rugo iziye rwose ni ukwirirwa mu rugo twikorera ibyacu twita ku bana abana nabo bagasusuruka bakabona ko papa na mama bameze neza mbere twari ukwirirwa mu nduru induru zidashira ntamenye ko mfite agaciro yataha ntayumve ko hari ikintu nakoze ntange aranyita shiri nkumva ndanezerewe turabashimiye aba baturage bamaze kudusangiza ibitekerezo byabo bamwe bagarutse ku kuba muri iyi gahunda ya guma mu rugo barabonye umwanya mwiza wo kwita ku bana babo bafatanyirije hamwe nk'umugabo n'umugore abandi nabo bavuze ko wabaye umwanya mwiza wo guhuza ibitekerezo no kujya inama ku bijyanye n'iterambere ry'urugo kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo muri studio rero ndi kumwe na mugenzi wanjye christelle w'icyeza christelle ngo ikaze mu kiganiro urakoze cyane e, ndagira ngo noneho utugezeho bumwe mu butumwa umaze kwakira ibitekerezo by'abadukurikiye twumve nabo icyo batekereza ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi Hmm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
mugenzi wanjye nk'uko abivuze hari ubutumwa tumaze kwakira buri kugaruka kuri iyi nsanganyamatsiko turi kuganiraho none igaruka ku ruhare rwa gahunda ya guma mu rugo mu gukemura amakimbirane turi kubwakira binyuze kuri nimero ya watsapu y'ikiganiro ejo ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe twihuse amahoro angelique uherereye mu karere ka nyarugenge avuga ko gahunda ya guma mu rugo yahuje cyane abafite amakimbirane mu muryango ati kuko babonye umwanya wo kuganira ku makimbirane bafitanye batarinze kwitabaza inteko z'abaturage uwimu alphonse waravuga ko gahunda ya guma mu rugo yakemuye amakimbirane ashingiye ku icunga ry'umutungo w'urugo dukomeza valentine Mumvaneza uherereye mu gasyata yagize ati gahunda ya guma mu rugo mbona yarafashije ababanaga mu makimbirane kubireka ati kandi ikindi hari n'abatinyaga gutongana ngo badakeka ko bapfuye inzara oscar yagize ati ndabasuhuje inshuti z'ikiganiro ejo ati naho ku nsanganyamatsiko gahunda ya guma mu rugo yagize uruhare rukomeye kuko byatumye umwanya wo kuganira ku bitagenda neza uboneka ati kwibaza kwa buri muntu ku giti cye aho atubahije inshingano ze z'urugo ati ndetse n'uwapfushaga amafaranga ubusa yabonye ko n'igiceri kimwe gifite agaciro ati kandi byabaye isomo ku miryango myinshi ko gushyira hamwe ntako bisa ezekiyeri we avuga ko gahunda ya guma mu rugo yabaye umwanya mwiza wo kuganira ku bitagenda ndetse no kwiyunga kw'imiryango naho vidasite we aravuga ko guma mu rugo yabaye igisubizo ku miryango myinshi kuko buri wese yabaga azahunda ari muri siradukunda uherereye mu karere ka musanze yagize ati gahunda ya guma mu rugo yatumye imiryango ifite amakimbirane ibiganiraho ati kuko mbere buri umwe yabyukaga ajya mu kazi gushaka imibereho bagataha bananiwe ntibabone umwanya wo kuganira ku bibazo bafitanye bakunze b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa tumaze kwakira n'ubu nikore wakomeza n'ikiganiro
ndagushimiye cyane christelle wikeza ku butumwa umaze kutugezaho nawe uduteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi wadusangira igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi tubwire ese ubona ari uruhe ruhare rwa gahunda ya guma mu rugo mu gukemura amakimbirane yo mu muryango dusangiza igitekerezo cyawe binyujije kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ushobora gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri watsapu wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe mu muryango umwe mu bashakanye ashobora guteza amakimbirane bitewe n'impamvu zitandukanye urugero umugabo ashobora kumva atakiriwe uko ameze iyo yumva umugore wasa n'ushaka kumuhindura ngo amurememo undi muntu yifuza cyangwa agahora amugereranya n'abandi umugore nawe ashobora guteza amakimbirane mu muryango bitewe n'uko yumva ko atubashywe kandi akumva atitaweho iyo umugabo atamuhaye igihe kandi ntihite ku mbamutima ze agasa n'ubuze umutekano ashobora kandi kumva ko hitabwaho ibitakozwe agahora abicyurirwa aho gushimirwa ibyakozwe no guterwa inkunga amakimbirane hagati y'abashakanye si interuro nshya mu matwi ya benshi dore ko ari kimwe mu bibazo byugarije umuryango nyarwanda n'ubwo hakorwa byinshi ngo akemuke umuryango utekane nyamara ugasanga hari n'aho kuyakemura binanirana cyane cyane iyo umwe cyangwa bombi mu bafitanye amakimbirane batabyumva kimwe nubwo bimeze bityo ariko gahunda ya guma mu rugo hari abubatse ingo yahaye umwanya uhagije wo gucoca amasinde bari bafitanye maze biyemeza kubaka umuryango uzira amakimbirane urugero ni umuryango utuye mu karere ka kicukiro wahoraga urwana kubera kutizerana ndetse n'ubusinzi nyamara kubera kwirwana mu rugo bakagira umwanya wo kuganira biyemeje guca ukubiri n'aya makimbirane ni mu kiganiro bagiranye na marie claire isingizwe komeza kugubwa neza wowe uteze amatwi ikiganiro ejo uyu munsi ndi mu karere ka kicukiro ndi mu rugo rw'umugabo n'umugore batifuje ko amazina yabo atangazwa ni mu kagari ka nyanza uyu munsi tugiye kuganira ku buryo gahunda ya guma mu rugo yabafashije kwikemurira amakimbirane bari bamaranye igihe kirekire tubahaye ikaze murakoze cyane murakoze aha murakoze cyane ese ubundi amakimbirane mwagiranaga ni amakimbirane ameze ate twararwanaga rimwe na rimwe nkamusuzugura tukarwana ku buryo abaturanyi bazi hari igihe yamaga amafaranga yo guhaha nkayagayo akaba ikindi gihe ataha asinze nyine akambwira ngo nimukuremo inkweto nkanga kuzimukuramo icyo kintu twapfaga cyane cyane ku ruhande rw'umugabo ese ubundi mwapfaga iki we n'umugore wawe yewe ni mu buzima bwanjye ntabwo umuntu nsuzugura amakimbirane mwagiranaga yari amaze igihe kingana iki tumaze imyaka ibiri murangije muragira mutireka dufate umwanzuro twiyemeze kureka gukimbirana igitekerezo cyaje gite nakundaga abana cyane ndavuga ati se kubera iki nakomeza kukureka ngo ugume iwanyu kandi mfitiye abana babiri ngwino tubane ni uko twafashe umwanzuro twese iyi gahunda ya guma mu rugo yabafashije iki nk'umuryango kugira ngo mucoce amakimbirane mwari mufitanye twarishyuraga tukaganira igihe yataga ngo yasinze niyo ntabwo yari akinywa inzoga twicara tukaganira agateka nkateka tukajyana muri dushe nkabona ibintu byose nta kibazo niho byahereye kubera guma mu rugo twaraganiraga nyine akavuga bimwe ntabwo nzabisubiramo akambwira ngo navuye ku nzoga eh, no guhamagara abantu kuri telefone byafuhe by'abantu agira aho arabicikaho aha nawe tubwira njye naje gusanga n'ubundi kuba wabwira nabi umugore naje gusanga ari ikosa njye reguma mu rugo ikintu ya- yampaye yampaye kubana n'umudamu wanjye neza sinigeze mutuka sinigeze mubwira nabi twabanye mu bintu bishimishije yambwira ati mfashe kano karimo nkamufasha niba ari ugufura nkam- nkamufasha ibintu bikagenda neza mu rugo nta kibazo pe turi kugenda tugana ku musozo ni irihe somo mwakuye mu buzima bwuje amakimbirane mwahozemo ah, mushobora gusangiza abandi narakubitwaga pe ariko ubu ntabwo nyikubitwa naratukwanga ariko ubu ntabwo nyi- nyitukwa naraburaraga ariko ubu ntabwo nyiburara kubera gushyira hamwe no gutuza no guca bugufi Aha, gira inama ugira abandi babyeyi bagenzi bawe ah, by'umwihariko ushingiye ku isomo wakuye nyine mu makimbirane wahozemo n'umugabo wawe ni ugushyira hamwe umugabo yakubwira ukamwubaha nta gusuzugura yabikubwira ukabikora kuko bari inzoga zibimukoresheje ariko yaza kuza kuzivamo ukamusobanurira utivumbuye kuko abagore dukunda kwivumbura cyane iyo twivumbuye tuba duhohotera uburenganzira bw'abana kuko iyo wahukanye ukajya iwanyu uba ujyanye abana kandi uba utaye umugabo wowe n'inama ki wagira indi miryango ikiri mu makimbirane kugira ngo nayo ibashe kuyasohokamo njye inama nabwira ingo byenda ziri mu makimbirane ni uko zashyira hamwe igihe turimo twageze mu yindi iyindi si nshyashya tugomba gushyira hamwe twese bagabo bagore mwese twese turi bamwe muganirize abo mubana Eh, ndabashimiye cyane ku kiganiro cyiza twagiranye ndabifuriza gukomeza kubana mu mahoro Ah, munarera nyine ibibondo byanyu mwakoze cyane murakoze namwe namwe murakoze cyane kandi imana ibahe umugisha
turabashimiye umuryango umaze kudusangiza ubuhamya bwabo nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mwiyumviye ko uyu muryango wahoraga mu makimbirane aturuka ku kutizerana ndetse n'ubusinzi nyamara kubera kwirwana mu rugo baraganiriye biyemeza guca ukubiri n'amakimbirane babifashijwemo n'iyi gahunda ya guma mu rugo Hitimana David yanyarukiye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Ngamba akagari ka Kazirabonye aganira n'Iyakaremye Jean Claude akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa wako maze mubwira uko iyi gahunda ya guma mu rugo yafashije abaturage mu gukemura amakimbirane reka tubumve turi kumwe na iyakaremye jean claude akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka kazirabonde kamwe mu tugari dutatu tugize umurenge wa ngamba jean claude ikaze mu kiganiro ejo murakoze cyane turimo turaganira ku makimbirane hagati y'abashakanye ariko twibanda ahanini ku ruhare rwa gahunda ya guma mu rugo mu gukemura ayo makimbirane ese jean claude iyi gahunda ya guma mu rugo hari uruhare yaba yaragize mu kuba yakemura amakimbirane hagati y'abashakanye muri aka kagari ubereye umuyobozi ino gahunda ya guma mu rugo ah, nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari njye mbona yaragize uruhare mu mibanire y'abashakanye kuko urebye nk'ibibazo wenda n'ubwo nta mibare ifatika turabona cyane ah, ku- cyane cyane ko gahunda ya guma mu rugo n'ubundi ntabwo irasozwa neza ubona ari cyo byagabanyije Hmm, isize noneho imibanire y'abashakanye iri ku ruhe rwego muri aka kagari Okay, murakoze cyane muri kano kagari imibanire y'abashakanye isize aricyo byu- byubatse kuko akenshi wasangaga umugore cyangwa umugabo abyuka agenda yaza umugabo- umugore ati "Wasesa- wasesaguye imitungo eh, baga- bagagirana amakimbirane batunca inyuma ariko wabaye umwanya mwiza aho ba umugabo nawe yabonye ko umugore am- niba ari amafaranga yamusigira agata- atayasesagura wabaye umwanya mwiza ko yabona ko umugore nawe yabonye ko umugabo ubwo yagendaga atamucaga inyuma mbona rero ari icyo byubatse Ah, nibyo muri kino gihe mbo ibirego- ibirego twakiriye nkuko natangiye mbibabwira ntabwo byabaye byinshi ko ndumva nko mu gitabo cy'ibibazo twakiriye ni ibire- ni ibirego bitarenze nka bitatu ko ari ingo nyinshi rwose tuzi neza ko zari zibanye mu makimbirane aho umugabo yagendaga yava mu kazi akumva ko nta handi agomba kuruhukira ari mu kabari
tubashimire bagenzi bacu batugejejeho ikiganiro ejo inshuti zacu mu masegonda make cyane ndabasigira bagenzi banjye baduteguriye ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe